mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ikaze rero mwese kuri radiyo yanyu ni umwanya makuru yerekeye uburundi Le déploiement dans tous les pays du monde, que ce soit même dans mes pays, il faut un accord du gouvernement. C'est sa souveraineté qu'il faut respecter. Aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Il y a un changement de circonstances qui fait qu'il faut réajuster notre approche.
uwo ni lazare makaya safuwese wari uyoboye intumwa z'akanama k'umutekano k'umuryango w'uburasirazuba bwa afurika mu burundi avuga ko bitakiri ngombwa kohereza inteko y'umuryango wo- um, y'uwo muryango mu burundi impamvu rero avuga ko ari uko ingabo kugira ngo zoherezwe igihugu icyo ari cyo cyose kibanza kubyemera ko ubusugire bwacyo bugomba kubahirizwa kandi ko ubu hari ibyahindutse mu gihugu cy'u burundi ingingo abatavuga rumwe n'ubutegetsi batemeranwaho nawe iyi nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye zirimo ingamba zafashwe n'abayobozi mu ntara ya Ruyigi bashyizeho ibiciro ntarengwa by'ibiribwa kugira ngo abacuruzi badahenda abaturage turazigarukaho mu kanya ntimucikwe kandi n'ikiganiro ntorere kazoza turabararitse akanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango wa afurika y'uburasirazuba kamenyesha ko bitakiri ngombwa ko harungikwa inteko mpuzamakungu umutwe w'ingabo z'amahanga nk'uko byari byasabwe mu mwaka ushize ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi basaba ko icyo cyifuzo kitahagarara kuko ibyatumye ubumwe bwa afurika buteganya iyo ngingo n'ubu bikihari inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i bujumbura eroge wirikaneza mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatandatu barangije urugendo rwabo rw'iminsi itatu mu burundi abaserukira akanama k'amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika bagarutse ku kibazo c'inteko uwo muryango wari wifuje kurungika mu burundi mu mwaka uheze uwari abarongo yaturuka mu gihugu ca kongo brazzaville yasiguye ko inteko zishika ku bihumbi bitanu atagituma co kuzinduka mu burundi kikihari lazar makaya safuwesi Le déploiement dans tous les pays du monde, que ce soit même dans mes pays, il faut un accord du gouvernement. C'est sa souveraineté qu'il faut respecter. Il faut voir kugira si harungikwe les inteko circonstances mu isi hose actuelles nuko igihugu permettent un tel zijamwo kibanza déploiement.
kuvyemera Parce que ubwigenge bw'igihugu il faut aussi butegerezwa se kubahirizwa référer à l'évaluation ikindi du naco gouvernement.
ni ukuraba ko Nous ibintu avons des vyifashe efforts muri iki kiringo significatifs qui ont été faits.
leta yaragize utwigoro tutari duke nta n'umwe yobideha ariko haracari ibindi vyo kongeraho kugira ngo icuka kibe ciza kurusha ubu ico turiko turasaba ni uko hoza abahinga mu vya gisirikare n'abajejwe agateka ka zina muntu ntitukiri kuri ca ciyumviro ca maprobu y'abasirikare ibihumbi bitanu ibi bitumwa n'uko hari ibiko birahinduka buke buke uko ibintu vyari vyifashe mu minsi iheze siko bikiri bigatuma natwe duca duhindura ingendo situation aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Il y a un changement de circonstances qui fait qu'il faut réajuster notre approche.
ibishikirizwa na safuwesi ntibyakirwa neza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi leonse ngendakumana umukuru w'umugambwe sabanya frodebu wabona ko imvo zari zatumye hiyumvirwa izo nteko n'ubu zikihari ku bwiwe ngo izo nteko nyabuna ziracakenewe sinzi ko barindiye ko hopfa nk'abantu miliyoni mu burundi kugira bashobore kuzizana izo nteko ntaco zoba zitumariye twebwe tuzikeneye ubu aba bantu bafashe izindi ntumbero zo kuzimanganya abantu ugasanga umuntu arafashwe ko nta rusasu ruvuga mugo ko abantu badapfa abantu baracapfa kwa kundi vya bibazo vya politike bihagaze ku gusenyura amasezerano y'ashobora n'ibwirizwa shingiro niho bikiri ya migwi yitwaje ibigwanisho niho bari none barindiye yuko turinda kuja mu ntambara kugira bashobore kuza kudufasha gukinga twebwe ntidukeneye ko baza kudufasha ngo bazanye abasoda bo kuza guhamba abantu bapfuye ngo bazanye abasoda bo gufasha ingene igihugu cosanurwa dukeneye abasoda baza kudufasha gukinga ariko je co nemera bavuga kandi na leta ivuga nuko abarundi twebwe nyene tuzogera kwicara tukarondera ingene twotora umuti ibibazo vyacu ntivyari ngombwa ngo turinde kurondera izo nteko kuko amafaranga zijya ni amafaranga twokoresheje mu iterambere acaja muri abo jewe ndamaze kuraba amahera bamaze gushira ku mugongo w'uburundi n'abarundi kuva muri mirongo icenda na gatatu urwimo rutanguye ngo bariko bagira ibiganiro ngo bariko bagira hano hagati mu gihugu amaseminere ibiki iyo ayo mafaranga akoreshwa mu iterambere byatuma tumaze nka dubayi ikindi kibazo cagarutsweko ni itosekara ry'imigenderanire n'ukwagirizanya hagati y'uburundi n'u rwanda intumwa z'akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango wa afurika zivuga ko ari ikibazo kiraje ishinga afurika yose C'est une préoccupation de tout le monde. Parce que nous sommes tous soucieux de la bonne qualité des relations de voisinage entre les États africains. Il y a un afflux de réfugiés dans les autres pays.
icyo kibazo kiragishinga twese kuko twama twifuza ko ubucuti butototse kara hagati y'ibihugu byo muri afurika hari impunzi nyinshi zaroye mu bihugu bibanyi harimo na kongo mu gihe hari urujya n'uruza nk'urwo nta nkeka ko ingorane zaduka ibihagaritse umutima leta y'uburundi natwe niko kuko kuko ku bibazo by'umutekano hiyongera ko iby'imibereho twarasabye amakuru kuri icyo kibazo ndabisubiyemo tuzogira icegeranyo dushitse ku cicaro cacu ni ikibazo tuzi tuzoheza tugira ico dusavye impande zose
à notre siège et donc nous allons faire des recommandations appropriées dans un sens ou comme dans l'autre mu itangazo umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'andi makungu yasohoye yavuze ko urugendo rw'izi ntumwa z'akanama k'amahoro n'umutekano k'ubumwe bwa afurika rwerekana ishyaka ry'uwo muryango mu gushyigikira uburundi kuva mu njyane igihugu cy'uburundi cizeza ko kizokwamana ntaryo gikurikiza amategeko ngenderwako y'umuryango wa afurika ariko ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'andi makungu bwemeza ko leta ibabazwa rwose n'agacerere k'uwo muryango kuco yita agasotoro k'u rwanda muri uku kwezi kwa gatandatu akanama k'amahoro n'umutekano mu bumwe bwa afurika kakaba karongowe n'uburundi eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika eroje urakoze kuri iyi nkuru mu ntara ya ruyigi abayobozi bashyizeho ibiciro ntarengwa by'ibiribwa ku musaruro abanyagihugu kugira ngo abacuruzi batabazimba mu kinyarwanda ni ukuvuga batabahenda abaguzi n'abagurisha bo basanga icyo cyemezo kibabangamiye kuko cyatumye ibiribwa biba bike ku masoko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel antoine nsabimana mu ruyigi adufitiye inkuru irambuye ingingo yo gukingira umwimbo w'abanyagihugu mu ntara ya ruyigi yafashwe kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu abarimyi batanguye kwimbura ibirimwa bitandukanye abajeje intwaro mu ntara ya ruyigi bagiye barashinga ibiciro vy'ibirimwa nk'ibiharage n'umuceri kugira ngo abadandaza ntibikike mu kiza ngo bazimbe umurimyi abdara hassan nibura amatari w'intara ya ruyigi twaragiranye inama n'abasitanteri uh, n'ubuzi butandukanye bujejwe uburimyi n'ubworozi kugira ngo dufate ingingo ko twokingira umwimbo w'abenegihugu dufata ingingo ya mbere y'uko turavye abanyagihugu ukuntu basesagura yuko ata biharage vyosohoka intara ya ruyigi gushika mu kw'icenda ko abadandaza b'abanyaruyigi basanzwe bafise uburyo nabo nyene bobigura muga ku mafaranga y'amajana atandatu ku kiro ku murimyi kugira ngo umwimbu ushobore kuguma mu ntara yacu ya ruyigi hanyuma abashaka gushora ibiharage ari nka sere canke pamu bagasaba uruhusha muri provinsi kugira ngo bakeneye kuja gufasha izindi ntara bashobore gutwara ivyo biharage ku vyerekeye umuceri naho nyene nico kimwe turavye rero ingingo twafashe aho bigeze abenegihugu barashima n'abadandaza bo mu ruyigi barashima mugabo badashima n'abadandaza bava mu zindi ntara kubera bari bamenyeye kuza gutora umwimbu mu ntara yacu ya ruyigi ku mahera make cyane e, hariho ingingo twafashe hariho iminzani bashira mu banyagihugu canke abadirigizi bakoresha uh, ibikombe nabo nyene twasanze e, atari vyiza bagurira abenegihugu ku mahera make cyane hanyuma bagaca bayitwara ku masoko bakagurisha ku ibeyi nini abanyagihugu nabo babiri bariko barasubira inyuma tubona kandi yuko bariko barasahura igihugu twasanze amahera yose abo bose bakora ata amatagisi binjiza mu ikomune tukabasaba yuko boza kuremera isoko aha ahemewe n'amategeko bamwe mu badandaza bato bato bakorera mu isoko rikuru ryo mu ruyigi mu gisagara ca ruyigi bavuga ko iyo ngingo ituma urudandazwa rwabo rucumbagira edward ciza ni umudandaza akorera mu isoko rikuru ryo mu ruyigi
wowe uri umudirigita umudirigita ni ukuvuga iki genda umudirigiza adirigiza mu isoko ukuvuga umuntu adetaya mu isoko adetaya byose bya ibiharage nawe umuceri ibyo turabikora ngaha aba bose ubona ngaha twebwe abadirigiza n'abadandaza nta n'umwe yorohereje uko ibintu byaciye bikenda ibiharage raba bigeze ku mahera amajana umunani bito bito na amajana indwi n'itanu ikiro cya bijya bya binini bya jone cyangwa bijya binini by'ibirembegwa bigeze ku mahera igihumbi nawe wokwibariza ngaho urabibona none ni kubera ko ibica bibura bica bibura uko nta nta komini ishobora kuronka ibintu bikwiye abanyesoko muri iyo komini nibyo ukunda byava mu kumoso byinshi ikijanju niyo kibyo bihuriranye n'ibivuye muri tanzania bishyitse mu gisuru biraba byinshi none hariya mu gisuru baca bavuga bati na twebwe ko iyo ngingo yasohotse ntimubivana ahantu kuba byorohereje amategeko iyo y'amategeko arabona ko umengo byaroroshe mugana abadandaza n'abisumira ntibyaboroheje uko nibeza ngo bigwirirane abasuma ibifungurwa mu isoko ryo mu ruyigi bavuga rumwe n'abo badandaza emilienne ntahondereye ni umukenyezi twahuriye mu isoko ryo mu ruyigi aje gusuma aciye bibura nyene hari inzara nyene ntabihari kubera byava mu ruhande bikaza bikinjira nibo ntabiboneka ibiharage bigeze ku noti y'amajana indwi kandi buba bigurwa nk'amafaranga amajana atanu nk'umuceri ubu unye ubugeze ku gihumbi mugabo wonye wagumye ku catatu newe wumva iki nibaze ko ari kubera bitava bitava mu zindi ntara ngo bize ku kibazo c'uko ivyimburwa bitarenga imbibe z'intara ya Ruyigi Buramatari Hassan Abdallah agira ati abenegihugu bo mu kumoso baranyuzwe n'umugambi wo kuziganya urumva rero bamaze kubibika mu kumoso ntibaronka ibikwiye bishobora kuduga ino mu buyogoma nta, nta mategeko namwe abuza kuzana umuceri canke ibiharage ari mu ntara yacu ya Ruyigi ni kubera gusa abadandaza abenegihugu bariko barabika kugira ngo bazowukoreshe umwimbu hageze amakamyo yama yaje gutora umuceri ku vyerekeye imyumbati navyo nyene ni imyumbati irarengana irava mu ntara yacu ya Ruyigi ikabandanya mwomenya ko amakomine ari mu kiyaya ca kumoso ku mupaka w'Uburundi na Tanzania ariyo yari asanzwe ashora umwimbu mwinshi kuko asanzwe yimbuka cane mu Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika urakoze fidele icyo abanyagihugu bungukira mu muryango wa afurika y'uburasirazuba eyase ntikirasobanuka kuri benshi mu barundi abarundi baka umupaka wa tanzania n'uburundi muri komine bukemba mu ntara ya rutana basaba ko bahabwa ibisobanuro bihagije ku bijyanye n'uwo muryango inkuru irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru wacu fidelite y'ishatsi mu ijoro bara mu burundi yamara ku murango bigwa kwisumamwo mu gihugu kibanyi cya tanzania abo ni bamwe mu barundi twasanze ku cambu c'uruzi rwa maragarazi rugabura uburundi na tanzaniya ku ruhande rw'uburundi turi muri komine ya bukemba mu ntara ya rutana ku ruhande rwa tanzaniya nahitwa igasuru mu ntara ya kigoma abo hakuno mu burundi barashobora kubonana no kuvugana n'abo hakurya muri tanzaniya kuko hagati y'igihugu n'ikindi kuri urwo ruzi rwa maragarazi nta metero mirongo itatu zica hagati bamwe bariko barajabuka n'ubwato baja muri tanzaniya mu gihe abandi nabo bariko baraza mu burundi mu badukikuje harimwo abarimyi abikorera imizigo n'abasoza ubwato bwunguruza abantu n'ibintu abarundi bemeza ko batundwa no kwisumamwo mu gihugu kibanyi ca tanzaniya ibihugu vya Tanzania no Burundi bihurikiye umuryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko EAC naho imirimo y'abo barundi irangukira mu gihugu kibanyi ca Tanzania bamwe muri bo ivy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko baduhishutse ko ataco babiziko kumva ngo umuryango wa Afrika ariko nkaho je vraiment ko nta nsiguro nini hano ushobora gutahura turashika kure tuja bose nkaho hatushikira nkaho hafi bivyo kuvuga ngo ama Afrika na nini tubikurikirana cyane uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko ndawumva bavuga ku radio mugabo nkavyunzi sindabikurikirana hafi kuko jewe njabutse ngaho hafi hakurya nkarondera ubuzima nkarima hanyuma nkaronka mbona kujabuka ni ibisanzwe nyine ko kubera twege biza taturaba nico nyine gituma tubifata nyine nkuko nkagenda umuntu nsanzwe ndi muto muto mbona bwira njya niryamira hanyuma nyine nkaca nshimuka nyine mu banyagihugu twasanzwe ico cambu hariho abahwihwisha ku bijanye n'akarusho k'umuryango wa afurika w'ubuseruko ku munyagihugu icyo baze kumva gusa ni uko umuntu ari muri ibi bihugu bitanu bigize afurika y'ubuseruko nk'uko ngiye muri tanzaniya ntibashobora kungombagura cyane nk'uko mu minsi bitari bwo bitangure biri niko karusho kahari barigeze kuvuga n'umugambi yuko bazorondera nk'ikarangamuntu bashobora kuha abanyagihugu iyo karangamuntu igakora muri ibyo bihugu bitanu byunze ubumwe sinzi ko byaba bisa n'ibyo bya yasese urumva bariko barasobanura yuko tuzogira ubwisanzure isoko zikaba zimwe nabo batazi cyane ibikorerwa muri afurika y'ubuseruko bamwe muri abo banyagihugu bisuma mu gihugu cya tanzaniya bashikirije ku vyuma vyacu bifata amajwi ivyokorerwa mu muryango wa afurika y'ubuseruko maze bikabagira akamaro ngaha ku mupaka ugeze mu bijiji biri kure amahera y'uburundi usanga atagikora dukoresheje ifaranga rimwe nk'ibi bihugu bitanu bigize ubumwe bwa afurika kurumva turiko turarondera ubuzima vyosha bituryohera kurusha uko twari biri urinda kuvunjisha amashiringi n'amarundi urupapuro rw'inzira murekarengane pasiporo twobisaba tugiye mu bindi bihugu atari ibi bitanu ibi bihugu bitanu nari nzi yuko ari kujya k'umwana avuye muri uru rugo akaja mu rugo rundi kubera baba bamuzi yuko ari uwo bavukana nta bindi biriko baramubaza baza n'umubanya b'abama bamubona ni ukwiyagura ngiye i burundi mbefise y'umugoragori ngiyi Tanzania mbefise y'umugoragori ngendi Kenya mbefise y'umugoragori yani hose ndi kandamiza kandamiza kandamiza hapo ndo safi n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika abanyagihugu bose twahuriye ku cambu c'amaragarazi basavye ko muri leta babijejwe boja kubasigurira ibijanye no muryango wa Afurika y'ubuseruko abantu b'abategetsi b'i Burundi ari ibintu bimwe bimwe bigumiza ko hariya vyategezwa kuba twobimenya natwe abantu bato bato nka twege turi ngaha ku rubibe dushobora kwiyumvira ukaja no hiyo kurere mugabo bivanye n'ukuntu babiko gusigura ikamenya ingene ishobora kwisigura nk'abo bafata bakakubagura umuntu afise nk'iyo karangamuntu y'u Burundi ugashobora kubabwira baba bagufashe ingene ibintu vyifashe yego ni byiza kugira ngo badusigurire kugira dutomokegwe kugira ngo aho tuba turi hose tworoherwe ku ikazi tuba turiko twakora e, amategeko atugenga tukamenya ukuntu tuyagenderaho mu kiganiro cyo guhanahana ivyumviro hagati y'abarundi bari mu nama nshingamateka ya EAC n'abamenyeshamakuru abo bashingamateka bo nyene ubwabo bariyemereye ko ibikorerwa muri afurika y'ubuseruko EAC bitazwi n'abanyagihugu bato bato afsa mosi yavuze ko ico kintu bagiye kugihagurukira ako kanenge kahave tugende tugerageze gusansibiriza aho dushobora kugira ngo abantu bamenye akamaro integration ifitiye abanyagihugu rero harabayeho amakosa yo kudatanga information yo kutuguruka abanyagihugu bumve ko integration yiwabo si yabajya bagenda mu manama nico gituma rero twavuze tuti kome duserukira abanyagihugu reka natwe dusohoke tugende tuvugane n'abantu twiyumvira rero yuko iyi cadre na les media yodufasha kubera mwebwe mushikira abanyagihugu gusumba twebwe iyo nama ibyo byavugiwemwo yabaye ku munsi wa mbere uheze yaheze hafunitswe ko abamenyeshamakuru bagiye koroherezwa kuronswa amakuru yerekeye ibikorerwa mu muryango wa afurika w'ubuseruko mukamenya ko uburundi bwinjiye icese mu muryango wa afurika w'ubuseruko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi muri komine mukemba mu ntara rutana fidelite yishatse ijwi rya amerika nturere kazoza nturere kazoza
murakoze kuba muri benshi mukunda ikiganiro ca politike ntorere kazoza Jerome Niyonzima nongere ndabaha ikaze ndabipfuriza amahoro aho mubaye turacyari mu rukurikirane rw'ibiganiro vyerekeye akamaro ko kwibuka abarundi bagiye bahitanwa n'ibihe vy'amagume uburundi bwagiye bucamwo inyuma yaho tuganiriye ku buryo bwo kwibuka butandukanye mu gice ca mbere ndabaha ikaze muri kino gice ca kabiri aho tugiye kugaruka ku kwibuka kogirira akamaro abarundi na cyane cyane mu bijyanye no gusubiza hamwe ingene koba kumeze n'ubu nyene turahakanya jean paul nicyo nindiriye nabo abatumire biwe babiri abo nabo ni tasien siwomana wo muri ase jenoside kirimoso hamwe rero na aloyize batungwa nayo wo muri amepesi igira ubuntu ugiye gutangura gufata ijambo akaba ari aloyize batungwa nayo
mugitegurirwa na studio ijambo
kwibuka kwiza ni ibi biriko biraba aho mu kibyuka bagenda mu kibimba bakagenda ibuta bakagenda ibugendana aho hose niko ndakubwiye jena ariya bavuga bati n'ivyabo ko Galoise turavye ubwicanyi kuva twikukira bwagiye buraba buraba mu gihugu n'imbere n'imbere yaho hose ati turakwa guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gushika ku itariki mirongo itatu na rimwe kigarama mu gihugu hatabuze ahantu ivyo bintu bibaye niba mufize akanya turaza kubishika koko twebwe amashyirahamwe y'ababuze ababo ku bundi bwikukiye twaguye duca dushyiraho umunsi umwe twahurije ku itariki cumi na zitanu aho rero nagira nshike kuko leta iza kuza yabonye ko hariyo abantu bibuka nk'abo mpegiye kudondagura bose igakivuga iti ubu rero dushinge umunsi umwe twibuka ba bantu bose nari mpegiye kudondagura nubwo leta niyo bifata ubwa mbere ibyo bifise inyungu ku ruhande rumwe mugabo niyo yafatira kuri ibyo by'abanyagihugu ishinga umunsi w'abo bantu bose kuko bazaba bamaze kujya habona n'ibyo nashatse kuvuga mu nyumve neza leta ikwiye kuza ubwa nyuma ntikwiye kuza ubwa mbere kuko inyungu ubwa mbere leta rero ntayo bigira iki nicobuza yuko umugwi uyu cyangwa uriya ku gatwe kabo bashobora kwibuka ababo naho iki cya leta cy'umunsi umwe cyocoza habanamba habanamba ndabereka nk'akarorero nk'abakatolika none jewe nimba nabuze itariki zibiri z'ukwa kabiri mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kabiri sinzogenda nkabwira padiri hano mbere ni padiri naka naramubuze yaragandaguwe umunsi mu gisabisho ze kumushyiramo nta na kimwe birarekuwe cyane kuko utari kwiye abo bantu ngo baze bara barikura iyo ntuntu ako gahinda bafite ko umuntu babuze bazokwamana intuntu kandi ntibazopfa bateye intambwe y'iterambere bazokwama bibuka hanyuma bagumana umubabaro nuvuga ntibaguma bagandaye baguma mu kiriyo baguma batagandutse hanyuma ntibatera imbere bazi ko icyo kuganduka kimaze ni bimwe bavuga ngo gusubiza amasuka umuntu utamusubiza amasuka ntashobora kurima ni nako kamaro rero tasiyani sibomana murumvise ya louise aravuga ati ni uburenganzira bw'abantu umuntu ku giti ciwe kwibuka uwiwe ati kwibuka mu kibano nuko kwibuka kwa leta ati n'ibintu bitatu byose biteza kuja hamwe mwebwe ivyo mubivuga kwiki murakoze cyane sinigeze mvuga na rimwe ko kwibuka wawe utegeza gusaba uruhusha leta cyangwa uwo ari we wese mugabo twese turazi nyine twibuka abacu bapfuye kugira twama tu- tuja mu minsi mikuru canke tuja kuvuga amajambo ingori z'amashugwe zishika urugoro rujanye turinda gutwara abajournaliste n'amamikro Nga nuko yavuze ati aha ibintu vyo kwibuka mu kibano bari Eh, ni benshi babuze ni uburyo bwi- Aba babu- ndabyumva.
aba baburiye hamwe icari Ndabyumva, nico- ataborewe baca Voilà.
bakorana ba- bakajana ingori z'amashugwe bakibuka bari hamwe nico nagira nkubwire aha a naho nyene ko baja kubibukira hamwe n'ibintu bisanzwe kuko baburiye hamwe baburira mu buryo bumwe ko mbere bashobora no kugira ishirahamwe ni ni ibintu bisanzwe muba mumvise icyabahuje ariko rero aha mpere nko ku itariki avuga ko bashinze ngo amashirahamwe y'ababuze yavuze None- itariki eh, cumi na yo zitanu kwibukira kw'abo bantu bose ukwezi kwa cumi na kabiri Eh, umengo ari amashirahamwe yagiye hamwe sinzi ko ikintu mwakidutomorera neza ni amashirahamwe y'ababuze ababo mwagiye hamwe muti eh, none ko bamwe bibuka ukwabo abandi ukwabo ati dushinge rero umunsi umwe wo kwibukira hamwe wabidutomorera neza ni itariki zihe ayo mashirahamwe mwavyumvikanye ko nayahe ku bata- ku- bariko baradutega amatwi reka mbanza babwiye ko twanditse urwandiko twiyemeje kimwe bita memorandum d'entente hagati Ivyo y'ayo ndabizi mashyirahamwe washaka.
ndababwire hari itariki zitanu z'ukwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri amashyirahamwe yari ase genocide yari amepc gira ubuntu yari avode yari arg kibimba yari ades inkingi yari avisibu eh, y- y'ibugendana yari arm buta nizo shi- ni ayo mashyirahamwe twari twagiye hamwe ndabizi ayo ndabizi ni iya natwe nabikurikira kandi aya aya tugaragaje kumviriza arimo arahurikiyemo abahutu na- na- n'abatutsi ababuze za bugendana ababuze No, si ubwo buryo nagomba kubivugamo ubwoko butandukanye Si ubwo buryo nagomba buriya kubivugamo mwashize itariki cumi na zitanu twashinze itariki cumi na zitanu kuko twavuga tuti z'ukwezi kwa kigarama z'ukwezi kwa kigarama twavuga tuti umuntu ku giti cyiwe a- a- yibuka uwo guhera itariki ya mbere eh, nzero gushyika ku itariki cumi na zine eh, kigarama hanyuma itariki cumi na zitanu duce duhurira hamwe twanse ko kubigira itariki mirongo itatu n'imwe cyangwa inyuma yaho kuko abantu baba bamaze kujya mu minsi mikuru yo kunezerwa ntitwoyihimbazanye n'iminsi yo kubabara ni cyo gituma twashingiye iyo tariki rero mucumvikanye ko bibaza ko mwese twatandukanye ngabo jewe ico ndabivuga ko n'ikintu urabona jewe ndi umuntu yize iby'amategeko kandi muri aya mashirahamwe narabikurikiranye arabizi hari n'aho duhora duhurira mbe none nk'ubu iyo tariki yashinzwe ayo mashirahamwe arafise uburenganzira n'ububasha bwo kuyishinga Ya, yavuze ko bakoranye erega- barakoranye erega nawe n'aba- nawe n'abo baba barakoranye si ikintu cyakorotse Itariki urumva si ikintu cyakorotse Rubiriza, urumva ah, ico nagomba kuvuga Eh.
ni ngaruka kuri bimwe by'akantu akaboko ka leta ko Mhm.
gahambaye ikibi aho za- tuza guhuriza ni uko leta yobigira i- ivyishirako canke ivuga iti "Ni- abako nemera aba- a- abandi ibimwumvise ko ndabibagira ari aya mashirahamwe yagiye hamwe nico aravyumvikana nagira ngo barire Ehe.
ka muntu yize ivy'amategeko none iyi tariki wewe urishira hamwe ryigenga gushinga umunsi w- w'igihugu Urayifitiye- arabifitiye ububasha nico kibazo Aloys.
ikibazo icya kabiri Ah, reka- reka- icya kabiri reka waze yishure kuri ico kibazo Eh.
ni umu- ni umunsi itariki cumi na zitanu ni umunsi ayo mashyirahamwe navuze yashinze ko ayo mashyirahamwe uwo munsi ugeze ajya hamwe aka- agahi- Agasabira akibuka ababo.
ababo Muga- umva si leta irawemeza Eh, urumva nico nagomba kwereka erega erega gushika ubu ntaco dutanikaniyeko mugabe ico ico- ico rero aho nagomba guhagarara ni hehe igituma kwibuka uwawe n'ibisanzwe kandi navuze ko no mu kirundi imigenzo ko ababuriye hamwe bibukira rimwe n'ibisanzwe mugabo nk'iyi ntambwe kumva amashirahamwe y'aba- y'abamo- agwiriyemo abahutu na- n'ayagwiriyemo abatutsi bashoboye kugira intambwe bakuma- Jewe iyo ba- bakumvikana umunsi umwe Eh, iki ni ikintu cyiza Si ikintu cyane cyo gushima.
mugabo mu Turavye mate- mu gihugu mugabo ingene mu ibintu mategeko vyifashe gatasiya.
mu mategeko aha leta irashobora no kubabuza iti mwebwe uwo munsi u- uzwi nande mu mategeko y'igihugu ubu nabo bavuze mwiriwe." bati "Bira- uracari muri bo ngira Nico ngo gituma bazotera iyindi iyo- ntambwe iyo jewe bama- bazotera iyindi iyo ntambwe jewe yo kubisa bamanuza.
abarezi." Eh.
ko twari twagize imana bakaja hamwe ahubwo bari gu- kugira tukabafasha presiyo kugira ngo leta ishinge uwo munsi ngira ngo ni ikindi n'abandi bazoba- barundi basaba.
bawu- bawumve bawujemo kandi kugira ushinga itariki kandi kugira ushinga itariki haba hariho ico ufatiyeko ko kameme urabona ibyabaye byose gushika ubu ntavyo twari bumve itariki cumi na zitanu z'ukwa tw'icumi na kabiri par contre hariho amezi usanga aguma agarukamwo amagume cane mu burundi hariho nko kwa kane hariho ku icumi rehero yavuze bose ati aho bakoze- hose no kureka abo abo bose bagahimbaza ukwabo Ico ya- ndabyumva yakivuze.
mugabo kugira Mugabo utore bakagaruka.
umunsi umunsi bahurira ko bose hariho ibintu ufatirako twabivuze no mu migenzo y'ikirundi birazwi kwibuka rero abantu bapfuye mu buryo umwe na burya ni ikintu gihambaye cyane mu kunywanisha abantu ni intambwe ya mbere yo kunywanisha abantu Mhm.
kubareka bakibuka bakaririra ababo bakabagandarira bakaruhuka mu mutima kugira ngo bakaruhuka mu bize mutima bitungure.
hajya umuntu yarize biramuruhura bakaririra ababo aho bishoboka bakabashingurana iteka bakagandara bakaganduka iyo ntambwe itabaye n'igishoboka.
n- no mu kirundi baravuga bati uguma wicura ku muzimu w'uwawe utahambye ushobora ku- mw'ijoro ukaza ubona umu- umuntu ukamenya muri kumwe mugabo icya dusigaje- kabiri dusigaje rero iminota mike egungi dushaka ko sinhebya muba mutumbera ku kwi- bikadufasha ku kwibuka konywanisha abarundi nibyo ndiko ndavuga leta itegereza kubigiramo uruhara y- tu- tu- tudahendanye nta kundi yobigenza gute kuko rero?
imigwi iba Yobigenza- yarabuze ni yobigenza myinshi gute ku bwanyu ni ukuvuga ko i- iratunganya ikareka abo bantu bakaja kwibuka babo mugabe igasi- igashinga umunsi ivyo birori bitunganywa n'inzego z'igihugu bagashikiriza ijambo kugira kibe ikintu cubaka abarundi atari ci- kuvuga ngo ni ukwikwegera kuri leta ibihari ico gihe murakoze cyane aloyizi batungwa nayo sinzi ko mumvise icyiyumviro yashikirije tasiyano si bubona ati kubwiwe eh, abona yuko eh, batobuza abantu guhimbaza ukwabo eh, mugabo yuko bikenewe kugira ngo uku- habe guhimbazwa kumwe ku munsi umwe itariki imwe n'icibutso kimwe ivyo rero bigaca bifatwa mu minwe na leta ngo niko koba ukwibuka kugirira ikimazi abarundi mu gusubiza hamwe sinzi ico mukivuga ko mwebwe icyo ndacyemera ijana ku ijana mugabo iwanjye mvuga nti ni iherezo ryo kwibuka ni bimwe navuga twebwe niba twarashinze rijya ijya tariki cyangwa ibi- ibindi bita bigaruka ko kandi ndabyemera ya- kujya ku- umuntu wese yibuka twayishinze kuko leta yakweze amaguru umugwi wo kunywanisha abarundi wateza kuba wagiyeho ibihumbi bibiri na rimwe wagiyeho mu bihumbi bibiri na cumi na kane murumva noneho umuntu yoguma acarindiriye twebwe no kugira ngo ega twebwe turi muri leta natwe abanyagihugu bagize leta nibo bateza ku leta ifatira ku neza y'abanyagihugu abanyagihugu rero ni twebwe nicyo gituma twabikoze leta yofata rero uwo munsi ikawushinga ndabyemera ijana ku ijana hanyuma ikibutso je mvuga ni ukuri mu kimbabarire ko nda- kugira ngo tucumvikane kumwe si bijya byubatswe hajya igitega si bijya byubatswe hajya mu kibimba kuko bijya ah, nta- iwanjye nta nsiguro na kimwe n'imwe bifise kubera iki U- ugiye kuraba mu kibimba abanyeshuri ba- baturiwe ni mirongo irindwi na bane muga nta nta n'izina na rimwe rihari ntituzi uwagiwe hariya igitega hoho nta na kimwe twe tu- ikibuto tuvuga ni ikizu kinini usangamwo amafoto usangamwo akahise k'ibyo bintu kugira ngo abantu bagende N'amazina.
basome. n'amazina amazina ari uwo yatororoka ya garuyizi akazova yara mugambi yarayanditse birasho- birashoboka umugambi turawufite kandi birashoboka n'ahandi barabikoze irindwi na kabiri eh, icenda na gatatu ibi vya he na he hose bika- inani n'umunani n'ahandi matariki tandatu na gatanu ega bapfuye bari ku mitumba kandi abapfuye barafite imiryango mwe mwifuza rero mwebwe ikibuso muvuga muti si ukuwa- si ukubaka ikintu gusa ni ikibuso kiteza kuba kiriko amazina y'abo bantu bikenewe Amazina- n'amafoto n'amafoto n'ibintu bakunda n'ukuntu byagenze byose aho niho hantu abantu bokwibukira Mhm.
hanyuma hari ikintu nashimye cyane yavuze leta itegerezwa gutanga intumbero mugifatiye ku neza y'abanyagihugu ibyo twavuze Eh, i- intumbero igaca ivuga iti abantu bibuke gutya mugabo rero hari ikindi kintu yibagiye kuvuga kwibuka kunywanisha ni ukuwe kwibuka kunywanisha ni ukwibuka abantu twabuze si ukwibuka ababishe hari umunsi umwe twagize ikiganiro umukuru w'umugambi icyo gihe mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe yari bonaventure niba nkana niba ntibeshe yavuze ati ikibazo kihari mu burundi abantu bibuka abishe abantu ntibibuka abishwe icyo rero uku ni ukwibuka kubi kuko ubu uri kuwibuka kugira ngo uhamagare abantu kwihora twebwe tuvuga tuti twibuka abo twabuze ntitwibuka ababishe hanyuma duhe agateka abo bantu ababishe ntibabibuke iki kibazo rega mu mu mugambi wo gusubiza hamwe n'ubutungane burimwo ubutungane nabwo burondera n'ubutungane wakoze kuko- icyaha yemeze twebwe kwibuka twe twibuka twibuka abo- abo- abo abo twabuze ubutungane nabwo burondera ababikoze
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
reka ndagushimire jean paul nicyo nindiriye n'abo batumire bawe mwariko muraganira nibutse abadukurikiye ko twariko turabira hamwe ukwibuka ko ugirira abarundi akamaro na cyane cyane mu vyerekeye gusubiza hamwe aha ni naho iki gice cya kabiri ari nacyo cya nyuma muri no rukurikirane rw'ibiganiro vyerekeye akamaro ko kwibuka kirangiriye jerome niyonzima ndabipfurize amahoro mu banyu no mu vyanyu nawe ubutaha barakoze bagenzi bacu batugejeho ikiganiro ntorere kazoza ni naho rero ibiganiro byacu byo kuri iyi saha bihumurije ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri sisike sikipu Charles afatanije na fatuma karara arimase eugenia mukankuzi kuri mikoro mwese mwese tubifurije ibihe byiza mwakoze kudutega amatwi mukomeze kumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika